bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize ni uko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo inyuma y'amezi indwi umukuru w'igihugu arahiye mu mabanga yiwe urutonde rw'abashikiranganje mirongo itandatu na batanu bagiye kugira leta yiwe rwagiye habona ibyo twiteze mu by'ukuri ni byinshi nta wabivuga byose ariko cyane cyane bijyanye n'umutekano muke muri aka karere urazi ko haruguru mu misozi miremire tugize iminsi turi mu ntambara abantu barapfa ibintu biranyagwa buri munsi mu by'ukuri turumva ampuriyorite icyo twiteze kuri guverinoma ari ukutugarura umutekano uyu ni ruhanga alex ni umwe mu banyagihugu bo muri ovira avuga icyo biteze kuri leta nshasha iyo nkuru co kimwe niyerekeye imyidogo y'abanyagihugu bo muri nyamasheke turi mu burengerazuba bw'u rwanda bavuga yuko banyagwa amafaranga yabo bemererwa kuronswa amatara ariko ntibayaronse ntibayaronswe turazigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu akomba nze ndababwire muri make ko joe walsh yigeze kuba umudepite mu nama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko hagiye guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ku ruhande rw'abarepublikane ibi joe yabitangaje mu kiganiro yagiranye na televiziyo abc yo muri amerika bisigura ko azoba ahanganye na perezida donald trump umugambwe w'abarepublikane amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mpera z'umwaka uza wa bihumbi bibiri na mirongo ibiri ngaha muri repubulika iharanira ngaha muri amerika muri antunga muri ico kiganiro kuri abc joe yavuze ko trump amaze kwerekana ko adafise ubushobozi bwo kurongora igihugu ku buryo yoteregwa iyindi manda ubushakashatsi bwerekana ko perezida donald trump akunzwe ku rugero rwa mirongo ine ku ijana ku rwego rw'igihugu ariko akaba akunzwe cyane mu mugambwe wiwe wa republikane gusa joe abaye umupolitiki umunyepolitiki wa kabiri w'umurepublikane atangaje ko azohangana na perezida trump ni mu gihe mu mugambwe w'abademokrate abagera hafi kuri mirongo ibiri ari bo bavuze ko bazohiganirwa kuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umushikiranganji wa irani ajeje imigenderanire n'amakungu muhamed javad zarif ejo kwa mungu yadagiye mu nama iriko ihuza abakuru b'ibihugu indwi bitunze cane izwi nka jeset ariko ntiyabonanye n'abategetsi ba amerika muri urwo rugendo rugufi ugushika kwa zarif ariko habera iyo nama mu bufaransa aho perezida trump yariko abonanira n'abandi bakuru b'ibihugu bitandatu kwabaye bitari vyitezwe abajijwe ico abivuga ko trump yavuze ko ataco afise yishura emmanuel macron perezida w'ubufaransa yari yabonanye na zarife ku munsi wa gatanu i paris ku mugwa mukuru imbere y'uko iyo nama itangura mu nyuma amutumira muri iyo nama hamwe n'abakuru b'ibihugu ku kibazo ca irani ku munsi wa gatandatu perezida emmanuel macron yamye arondera ingene yorokora amasezerano mpuzamakungu kuri nucleaire ya irani yasinywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko trump yagirije perezida w'ubufaransa kuba ariko arahenda irani ko hashobora kuba ibiganiro na washington Washington. ibitero vy'indege za gisirikare muri Israel ku birindiro vya Irani muri Siriya na Iraq vyunyuye uruhagarara rwari rusanzwe hagati y'ivyo bihugu bisanzwe bitarabana ryiza nk'uko ababikurikiranira hagufi e, muri ako karere bagabisha indege za Israel zarateye ibirindiro vya Irani ku musi wa gatandatu hafi y'umugwa mukuru wa Siriya nk'uko vyatangajwe n'igisirikare ca Israel ico gitero kwabaye ukwishura ku kindi gitero ca drone igisirikare ca irani cariko gitegura kugaba ku butaka bwa israel nk'uko vyashikirijwe na ronen manelis umuvugizi w'igisirikare ca israel mu kwezi guheze israel yatangaje ko yagavye ikindi gitero ku kirindiro c'abashite turi muri irake cakoreshwa nk'ububiko vy'ibigwanisho vya iran mu gihe zaba leta za irake na israel atanumwe yemeje ko ari nyuma y'ico gitero abategetsi ba leta zumwe za amerika bashikiriza ko mu ndwi iheze israel ariyo yagirizwa ico gitero muri iraki radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mutwumve muca muja kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri turi kandi no kuri ezitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com aderesi ya facebook yacu ni vowa radiyo yacu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muratwumva atankomanzi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze mushikiranganje wa mbere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo silvestre irunga ilukamba amaze gutangaza urutonde rw'abashikiranganje mirongo itandatu na batanu bagize leta nshasha inkuru irambuye na mugenzi wacu ari muri uvila vedaste ngabo nyuma y'igihe kirenga ku mezi arindwi perezida felix tshisekedi arahiriye kuyobora repubulika ya demokarasi ya kongo na nyuma y'amezi atatu minisitiri w'intebe ashyizweho mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere bwo hamenyekanye abagize iyi guverinoma nsha barimo ibice mirongo irindwi na bitandatu n'ibice icyenda batigeze kuba muri guverinoma n'imwe muzabanjirije iyi yashinzwe iyi guverinoma igizwe n'abaminisitiri mirongo itandatu na batanu harimo abaminisitiri mirongo ine na babiri bo mu ihuriro ry'amashaka agize fcc na mirongo ibiri na batatu bo mu ihuriro ry'amashaka agize kashi muri iyi guverinoma nshasha igizwe n'abaminisitiri mirongo itandatu na batanu harimo abaminisitiri batatu bo muri guverinoma icyuye igihe bongeye kugaruka muri iyi guverinoma nsha barimo minisitiri azarias ruberwa minisitiri toma ruwaka ndetse na minisitiri stephen mbikayi twashatse kumenya icyo abaturage batuye muri teritwari ya uvira bayitezeho ruwanga alexi n'umwe muri abo baturage twaganiriye
turanezerewe guverinoma twari tumaze igihe kirekire dutegereje urabona hafi umwaka wagira ushire amatora abaye abantu bari batangiye gusa n'ababadesi ariko dukurikije imaje twabonye ya ekipe ya guverinoma mu by'ukuri turasa n'abatangiye kumva impamvu yatinze turabonamo amaraso masha y'abantu basha cyane kandi birimo bishaka gutanga icyizere ku baturage kubera ko batora batoye ishanjema bumva ko mu by'ukuri hari ibigomba guhinduka ugereranyije n'ibibazo bari basanzwe bafite ubu rero ndibaza ko abantu benshi hamwe natwe turanezerewe n'iyi ekipe yari itangajwe ya guverinoma ibyo twiteze mu by'ukuri ni byinshi ntawe wabivuga byose ariko cyane cyane ibibazo dusanzwe dufite cyane cyane bijyanye n'umutekano muke muri aka karere urazi ko haruguru mu misozi miremire tugize iminsi turi mu ntambara abantu barapfa ibintu biranyagwa buri munsi mu by'ukuri turumva ampuriyorite icyo twiteze kuri guverinoma ari ukutugarura umutekano intambara zigahagarara dukoresheje imbaraga za gisirikare ariko cyane cyane bagerageza no kwinisiya ibintu bya rekonsiliyasiyo hagati y'amakominote usanga ibibazo dufite ahangaha kenshi bigiye bigiye byopoza amakominota atandukanye atuye muri aka karere turibaza ko rero iguverinoma ije ni igisubizo kuri twebwe ku bijyanye n'umutekano w'aka karere kuko hari ababivuga ko intambara kenshi usanga ziva ku bukene buri mu baturage abasore badafite akazi bari inokipe bigatuma babasorisite kandi baba biyarura muri aya magurupe ya rume ari haruguru cyangwa se muri aka karere kose ya generale tukibaza ko rero mu gihe turonsi iyi guverinoma sha dukurikije n'amapromesi perezida w'igihugu twatoye yagiye atanga ku baturage bamutoye turibaza ko resosiyali zagerageza kuba kubameliyore mwamenye yuko ihuriro ry'amashaka abarizwa muri fcc ahagarariwe na joseph kabila yahawe minisiteri y'ubutabera iyobowe na celestin ntundu ya kasende na minisiteri y'ingabo iyobowe na minisitiri eme ngoyi mukena mu gihe ihuriro rya kashe rya perezida felix kisegeti iryo ryahawe minisiteri y'ububanyi n'amahanga ihagarariwe na Marie Ntumba Nzenze ndetse na Minisiteri y'Umutekano yahawe Gilbert Kakonde Malamba Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo Vedaste Ngabo tugushimire tuve ngaho Uvira duce twerekeza i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda hakoraniye inama y'abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika ku vyerekeye uburimyi n'inama iriko irakurikiranwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru tunari kumwe kuri telefone amahoro Claver ngaho mu Rwanda
amahoro ntidubyanere n'ahantu iby'ingenzi abitabiriye iyo nama bariko bariga n'ibyaha
iby'ingenzi abitabiriye inama cyane cyane ibiterwa biraya mu kirundi hamwe n'ibijumbu eka mbere n'amateke cyangwa imyumbati desiburikire mu gifaransa ariko bibanze cyane cyane ku birayi n'ibijumbu bakavuga bati ni ibiterwa bikomeye cyane mu butunzi bw'igihugu nubwo abanyagihugu abanyagihugu babirima ari benshi kandi babijya ari benshi ariko bakavuga bati haracyariho imbogamizi cyangwa intambamyi kuko usanga abarima hato cyangwa naho bashoje ugasanga bagashora igihe cyane kiziba bigatuma naho bimwe ahantu henshi bitabateza imbere ku rugero rushimishije hambavu y'izo uh, mbogamizi bahura nazo hari uruhare abashakashatsi baba bavuze ivyo biterwa vyaba bifise ku butunzi bw'igihugu n'abarimyi
yego cyane bavuga bati bino ibirayi n'ibijumbu birashobora guteza imbere igihugu mbere byaranatangiye kubikora eh, nko mu rwanda minisiteri ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi bavuga ko ku mwaka nko ku mwaka uheze habonetse umwimbu w'amatoni hafi eh, umuriyoni n'ibijumbu ni nk'uko bakavuga bati birimba nka ahantu henshi kandi biranakundwa kandi bimara igihe gito mu kuzimu byatewe mbere y'uko byera biga- bigatuma biramira cyangwa bi- eh, bituma umunyagihugu abyihereza hakiri kare eh, aho kurindira amezi menshi reka mbere bakanavuga bati ni ku isoko haravamo ibindi bintu bitari bike ubu bari bariko barakuramwo mu bi- mu ifu y'ibijumba ishobora gusubira ah, iyindi nk'igisoya cyangwa iy'ingano Eh, biruko mu gihe iyo mugiye hagati mu gihugu aharimirwa ivyo biterwa bitandukanye mutuzanira imyidogo y'abanyagihugu bavuga ko bagurirwa make bikabagora kubaho canke no kubika umwimbu w'ivyo biterwa baba baronse hari ico bushikiranganji buraba ivy'uburimyi aho mu Rwanda muvuga ubuhinzi bwavuze kuri ico kibazo
ni ikibazo rero gikomeye ikigo cy'igihugu kijejwe iby'uburimyi n'ubworozi rab kivuga ko ari ikibazo ki- kiragishinga kigihangayikishije bavuga ko bariko baragerageza kubaka hirya no hino ibigega bishobora gutuma abanyagihugu babika umwimbu cyane cyane w'ibiraya kugira ngo ntibawujye bo wose maze ntibazoronke ubundi wo gutera wo guteragira nk'imbuto kandi bavuga ko bariko baragerageza kubaka n'inganda bavuga ko hamaze kubakwa amahinguriro atatu mu gihugu ashobora gutegura ibirayi hamwe n'ibijumbu kugira ngo bishobore guteza imbere abanyagihugu Mm. Pierre Claver niyo nkuru reka ndakure ko ukomeza ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utubwira ibindi
murakoze cyane Tukiri mu Rwanda kandi hariko harabera inama mpuzamakungu ku mirire mugenzi wacu Asumta Kaboyi aracatororokanya amakuru kuri ivyerekeye iyo nama turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma nari nabice ku masonga kandi nkitangura abanyagihugu bo mu karere ka nyamasheke turi mu burengerazuba bw'igihugu cy'u rwanda bagiriza abakozi b'urwego rujejwe gutanga amatara kubaca amafaranga babizeza kubaha amatara ariko amaso agaherera mu nzira ubuyobozi bw'ubwo rwego burahakana ibivugwa n'abo banyagihugu bugasigura ko abakoze ivyo ari abatekamutwe barwi- biyitirira urwo rwego ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu temistok mutijima
abo baturage baravuga ko ingo zahuye n'icyo kibazo cyo kubeshywa amashanyarazi n'abo bita ko ari abakozi ba reg mu murenge umwe wa kanjongo wonyine zigera mu ijana aba bavuga ko byatangiye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda amafaranga bavuga ko bagiye bishyura kuri buri muturage ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu na mirongo inani y'u rwanda haje abagabo babiri bambwira ko bakorera ewasa mu ityazo bati ukaduha amafaranga none se nta kintu mu mpa cy'icyemezo bati icyemezo ni- ni ni uko tukumanikira cash power ubwa mbere bahaye ibihumbi mirongo irindwi na bitanu ubwa kabiri mbaye ibihumbi icumi bayimanitse uwo munsi bambwiraga ko ari abakozi ba rege baje hano kashi pawa bayizanye n'ibyangombwa byayo baha amafaranga ibihumbi mirongo ine na bitanu uwabangejejeho nawe muha bitanu byose bifata ibihumbi mirongo itanu kashi pawa barayimanika bampa umuriro megawate ebyiri ndazicana ibyumweru bitatu ziba zirarangiye ngiye kugura umuriro biranga barambwira ngo ntabwo uri muri sisitemu nibaza uko ibintu byagenze biranyobera ntangira kubirukwankaho kugeza na n'ubu mu byangombwa biranga mubazi z'amashanyarazi bakunze kwita kashi pawa abo baturage bahawe harimo udukarita twa nimero zazo tugaragaraho ibirango by'urwo rwego rwa leta rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi nyamara nyuma yo kubona ko zidakora bagerageje gukurikirana ikibazo cyabo kugera no kuri reg ishami rya nyamasheke ariko na n'ubu amaso yaheze mu kirere nabahamagaye inshuro nyinshi nababwira ati ikarita yanjye ko ndi kwiguriraho umuriro ntibikunde bimeze biti bakambwira ngo bizashoboka ngo kubana aha ngaha iki cyumweru cyaro iminsi ingahe bikeya biranga kugeza amagingo ubu bambwira ko abanyamuryango ba rege ari benshi ko bahereye ku baba batubanjirije ko batari bashira ko nibarangira batanze dosiye zabo mu kwa gatandatu ariho bazatugeraho muri uku kwa munani ibyo bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka ku isonga igihombo ku mafaranga batanze ntibabone icyo bishyuraga ingaruka zangezeho ni igihombo cy'amafaranga ikintu kubura umuriro kandi n'uwa- n'uwandahuriraga noneho akaba atakindahurira mbese nyine we wabura ingaruka kuba wari wizeye ko ugiye gucana u- hanyuma nyine ntucane tukaba tuba mu kizimu nizo ngaruka twabonye n'amafaranga agapfa ubusa birambangamiye kuko ndi mu mwijima nasubiye ku gatadowa kandi nari ntangiye kukavaho aha rero bakagira icyo basaba inzego z'ubutegetsi ubuyobozi icyo bwakora ni ukudufatira abo bantu bamara kubafata bakabaryoza ibyo bintu kuko izo kashi pawa zirahari ntabwo rero twaziha natwe twareba nyine gutya tukavuga tuti se kashe pawa bazikura he zinafite n'inomero zikorerwaho niba atari abakozi bawo izo kashe pawa bazikura he?
icyo dusaba ni uko ubuyobozi bwakita ku- kuri rege bukayigenzura cyane kugira ngo yugumya iri rege abaturage babarya amafaranga yabo mu buryo butazi kandi ikibazo cyabo iyo ubibwiye umwe agusunikira undi wabibwira undi umwe akagusunikira undi bikaza kubura iki irengero icyakora ubuyobozi bwa rege ishami rya nyamashiki burahakana ko abakoze ibyo baba ari abakozi b'urwo rwego bwana rushingwa bigwi Clement uyobora iryo shami avuga ko uburyo abo bakoramo butandukanye n'uko rege isanzwe ikora nta mukozi wa rege wemerewe gufata amafaranga mu ntoki ayo ari yo yose twebwe iyo umuturage tugiye kumuha amashanyarazi tujyana imodoka yacu yaba ari depanaje yaba ari new connection kumuha amashanyarazi bushya umuturage nta kintu cy'ifaranga na kimwe aha umukozi wa rege hari abakozi bamwe na bamwe biyitirira akazi kacu bakajya kubeshya abaturage bakabaca amafaranga ntabwo babikora bonyine babikora n'abakozi bacu abaturage inama nabagira nibatugane baze tubahe amashanyarazi uko tugomba kuyabaha ariko abo bamamyi badufashe tubace kugeza ubu ubuyobozi bwa rege ishami rya nyamashiki buravuga ko nta kindi bwafasha aba baturage uretse kuba banyura mu nzira zisanzwe ziteganywa n'amategeko bagahabwa amashanyarazi kimwe na bagenzi babo bandi babisabye mu gihe uru rwego ruvuga ko ubwo bumanyi bukorwa n'abarwiyitirira hari abaturage barushinja imikorere mibi itiza umurindi bene ibyo bikorwa kubera kunanirwa ingendo n'imibyizi tuhata umuntu araza akagutekinika yakubwira ati ngenda yikubonera akagenda agafata no muri bya bindi byapfuye bagiye basimbuza aka- ukamwihera amafaranga akaba ari icyazana bakigeze imuhira kigahita gipfa na bugingo n'ubu njye harimwe idosiye yanjye yahezeyo temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com tumire amate gato hama twerekeze mu burundi tubabwira ibya politiki mu kiringo kiri munsi y'umwaka urundi burinjira mu matora n'amatora ariko yitegurirwa mu gihe hakomeje kumvikana gushamirana hagati y'imigambwe itavuga rumwe mu bya politike baba bari ku butegetsi canke abatavuga rumwe nabo basanga uko kushamirana hagati y'abari mu migambwe itandukanye kuva ku banyepolitike babona politike nk'ubukiriro mugenzi wacu Desire Hatungimana akomeze nino nkuru ahari mu gihugu c'u Rwanda
mu gihugu cy'u Burundi ikiringo cy'imbere y'amatora cama kirangwa ahanini n'imishamirano kandi n'ubu niko biri hirya no hino muri kino gihe himirije amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri havugwa ukutihanganirana hagati cane cane ya CNDD-FDD na CNL iyo ngendo yaribonekeje no mu myaka yahera haba mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi aho abahurikiye mu bwambwe FNL wahindutse CNL uno munsi bishwe ku bwinshi mu ntara ya Bujumbura mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho abiyamirije ikingo cya gatatu cya petero nkuru nziza benshi barahunze abandi barafungwa abandi nabo baricwa none byaba biva kuki mu burundi mu gihe mu bindi bihugu byatsimbatayemo demokarasi icyo gihe ari cyo kwirimbura abanyapolitike bakerekana icyo bakoze bongera batanga imigambi bagiye gushyira imbere gaspar kobako yigeze kuba umushikiranganji ubu akaba avugira umugambwe sndd amenyesha ko biva ku bukene abantu bose bagashaka kwirukira muri politike kuko ariho baba bibaza ko bazokura uburaro n'uburamuko nta rindi soko tuvomamo kugira umuntu ashobore kubaho abenshi ba- babifata yuko boca muri politike kugira ngo bashobore kubandanya kubaho canke gutunga akaca aba ariyo nkomoko yo kugira bagire bati leta nibwo buzi niyitanga akazi nta kundi ishobora kubaho niyo umuntu aje ku butegetsi aca agomba kugira ati ahubwo reka ndabwumire ko kuko nta ki- nta yindi nka nkamwa mfise n'abandi bace baburiramo wagenda ku rubuga uti reka nanje mpiganwe ndondere bati zamura kubita ujya ntabyura umutwe izo nizo ngorane ibyo tubona nka mu gihugu cyacu felicien w'u burundi arongoye urunani rw'imigambwe yemeye mu burundi forum pour les partis politiques amenyesha ko icyo cyuka kibi cama cibonekeza imbere y'amatora kiva ku banyapolitike bacanishamwe abantu mu gukoresha iterabwoba n'ibihuha abanyapolitiki bamwe bamwe hageze mu matora bashaka kwerekana ko umengo hari uruhagarara ntivyatiza kumera uko ahubwo batiza kuremesha bene gihugu abanywanyi babo batahubwo rema kugira ngo twitegurire neza amatora akurikira abanyapolitike turakwiye guhindura ingendo muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajambere muri politiki niho babona ko umengo hari ubuzima atagiye muri politiki abona ko umengo arapfuye nico gituma bagira ibyo ati nokoresha iterabwoba nokoresha ibihuha bizotuma nshika kuco nshaka ubukene mu gihugu ubushomeri mu gwaruka bituma abantu baryanira ivya politike kuko ariho babona ubukiriro bikiyongera ku banyapolitike bakoresha inzira zose kugira bagumane ibanza bafise kuko ariyo nzira y'ubutunzi julien nimubona umwigisha wa kaminuza yanonoseye ivyigwa vya politike abona ko mu gihe umwimbu utagwizwa mu burundi indyane za politike zigoye gutorera umuti ikintu ca mbere gikomeye ni uko politike ntitunze abantu abandi batunzwe n'umwimbu batunzwe n'utwabo ariko ngaha politike n'utwo twawe ugomba gukora usanga yatwinjiyemo politike rero ntitunze abantu ugasanga bose birukira politike urabona ubukene buri ngaha muri iki gihugu urabona ubushomeri bubuze umugwaruka ugwaruka bwose ruhombera politike ugasanga rurihota umutwe mu mugambi nuriya kugira ngo buronke ubuzima aho rero abanyepolitike borekuye abantu bakimenya bakikorera bakiteza imbere usanga rero bazingazinga abo bantu kugira ngo babandanye babayoboka maze babandanye biganza icyo ni ikintu cya mbere gikomeye cyane kuko ahandi mu bihugu bya buraya ahantu hatumata demokarasi habanje gutera imbere ubutunzi imbere y'uko abantu bahurumbira politike ngaha biracuritse umuntu yirukira muri politike kugira ngo atunge kugira ngo ibyajya n'ibyanywa felicien Burundi ahanura abanyapolitike guhindura ingendo bakamana ntaryo bakoresha imvugo iremesha akamo rero notera ni uko abanyepolitike twohindura ingendo hanyuma tukavuga ururimi ruremesha ururimi ruhuza abarundi abanyagihugu ntiboja mu ruhagarara nobabwira yuko bobo bobandanya ibikorwa vyabo vy'iterambere abanyepolitike bobo barafise ibyo babwira abanywanyi babo abo bene gihugu nabo nabo barazi ubwenge bazoraba ubabwira byo n'ubutababwira julien nimubona amenyesha ko igihe cyose abarundi bazobona ko politike ari bwo bukiriro bwabo indiyane z'imbere y'amatora zizokwamaho iterambere naryo ntirizopfa ribonetse kuko abo bahurumbira politike kenshi bajanwa no gusahura mu gihe abandi baja muri politike kugira bateze imbere ibihugu vyabo bakanashigikira mbere abigenga bari mu bisata vyo kugwiza umwimbu desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika Desire Hatungimana hagati aho leta ya Tanzania imaze gutangaza ko mu kwezi kwa cumi izotangura gutahukana impunzi z'abarundi baba babishaka canke batabishaka umenyesha makuru wacu muri Tanzania James Jovin yari mu kiganiro umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu ca Tanzania ca Tanzania yagiranye n'amenyesha makuru iyo nama y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca tanzania kangi rugora n'abanyamakuru yabereye ku murwa mukuru w'intara ya kigoma ku mugoroba wo kuri uyu wa mungu bamwe mu bitabiriye iyo nama ni ambasaderi muto aserukira igihugu c'u burundi mu ntara ya kigoma bwana kabura n'umuyobozi yashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ca tanzania suri makibasi muri iyo nama n'abanyamakuru bwana kangi rugora yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'uburundi pascal barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icyenda hazobanza igikorwa cyo gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe.
Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu ca mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ni kubanza gutahukana impunzi mu gihugu c'amavuko. Ni kubera iki? Ni kubera havugwa amahoro.
warudi kwao, lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakaokuwa wanarejeshwa Burundi elfu mbili kila wiki, kwa maana wanaweza...
Ikindi twumvikanye yuko tuzoza turatahukana impunzi ibihumbi bibiri buri ndwi ivyo bitigiri ni ukubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi. Kulikuwa na dhana moja ambayo imetuchelewesha sana, dhana ambayo hata wenzetu wa Burundi nao wamesema aa, ya, yani kwamba sasa kurejea Burundi la, lazima mtu awe na hiari. Tukajadiliana kwamba icyadutebeje n'akantu gato gusa ngo abiyandikishije ku bushake bwabo iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorerako igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo no gusubirayo bizoba uko nyene icyo ni icya mbere icya kabiri ikibazo catumye bahunga yari intambara ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro kubw'iyo mpamvu tuzotahukana abarundi bose uzokenera kugaruka kwibera mu gihugu ca tanzania azocira mu biro vy'abimukira akurikiza amategeko hama aronka uburenganzira bwo kuba mu gihugu yisanzuye lakini upo utaratibu wa kisheria uka, ukaenda zako Burundi baadaye ukaja Tanzania hapa kisheria, ama ukawa unaishi kwa vibali ama ukaomba uraia. Tuta- Tutatafakari maombi yako.
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania zo zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera ico bahunze babona yuko kitarakemuka kandi ibyatumye bahunga biratandukanye igihugu ca tanzania tudahishana tubona ko cahaze camaze kuruha impunzi z'abarundi kuko buri uko bukeye oh ni mutahe ni mutahe ko mu bindi bihugu batababwira za marawi turazi ari inkambi za mozambike u rwanda za sudani za kenya za uganda nta nawe turigira twumva bagenda kubashwimira abantu ati bat- ni batahe ni batahe mu gihe iki gihugu gusa nimba je sinzi none ukuntu nokivuga ko iki gihugu mu gihe leta ibona ko yatunaniwe nidushikirize un imenye ahidutwa ko un afise uko niyo dufasha nibayirekurire un ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe nituzikene kuri buno butaka bwacu igihe umuntu yovuga ngo biba yabyakeye neza ni hamwe mu gihe cyo guhunga baba bagiye inama bakavuga ati mwampunzi mwe mwa banyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu cyamara gutekana kuko tufise ingorane muri politike nizamara gutukana nasorosha kuza kubatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo none byoboneka gute ko bashobora kudutora kandi n'igihe cyo guhunga batigeze batumenyesha ati nimuhunge ubu rero niho hageze ko turyoha ko twashobora gutaha kandi dutahira mu- muri wa muriro nyine Eh, biraboneka nyene ko bu- ahasigaye ko bu- buzoca tuvyoke dusanga eh, abajeketi n'inkoni nyinshi nyinshi turizwa ku giti kuko nico gisigaye UN nibijemo turayi- turayisavye cane igerageze idufashe irabe i- a- amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi Kangirugora yavuze yuko minsi yose amashirahamwe afasha impunzi na bamwe mu bitwa abaharanira agateka kazina muntu nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo kubw'izo mpamvu yagabishije amashirahamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira agateka kazina muntu kudasubira ico gikorwa Tarehe moja, msishangae, mnastukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
ntimuzotangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika shirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja, raia, wafanyakazi, wanaibuka wanaanza kutoa kauli za kupotosha.
hari abiyitangwa n'abaharanira agateka k'umuntu n'amashyirahamwe nibo bama babuza abantu gutaha bavuga yuko tubatwara ku nguvu ariko ibihugu bibiri tanzania n'uburundi byose bishakira amahoro impunzi ntako byo batwara mu muriro Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule, mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu, alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao, wakati hayo mambo hayapo tena. Kama kuna mtu anadhani haya nayasema haya, natishia nyao, ajaribu uba ubona yuko ibi byo mvuga ndimo ndabakanga azokwibonera mu kwezi kwa cumi tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe Burundi.
mu nama yabereye mu nkambi za Nduta na Mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka wa gatanu w'indwi iheze bwana Rugora yari yaremesheje agatima impunzi yuko atawuzotahukanwa ku nguvu ariko mu nama n'abanyamakuru bibaye ukundi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose IHCR ntaco rirabivuga ko mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
james Jev- jovin urakenuye twemeye ko ngaha ku ijwi rya amerika tuza kugerageza kurondera ishami rya onu ryitaho impunzi rcr kugira ngo twumve ico bagona kuri ico kibazo nino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda mwakoze mwe mwarimu duteze abiri yakoze mabili ya bero yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur nashwan bari kumwe muhinga bw'ivyuma je nabateguriye nongera ndabashikiriza iwanyu mu ntara y'uno munsi na lidiane nahazwe ndabifurize ku izina rya bagenzi banje kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose no kugira indwi nziza turongera mu masaha ari imbere